Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu Rwanda mudukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu abadukurikira kuri interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radiyo yanyu mbanje kubifuriza yubire nziza banywanye inshuti z'ijwi ry'amerika yubire nziza kuri bagenzi banjye bose aho bari hose ku mugabane wa afurika w'uburayi na amerika yubire y'imyaka makumyabiri n'itanu yuzuye uyu munsi kuva radiyo ijwi ry'amerika itangiye kubagezaho amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda hirya no hino abayikurikira baravuga icyo batekereza kuri iri shami ry'ijwi ry'amerika uko mwamye n'ubu mubandanye mushyira imbere umutima wo guhuza abatumvikana icyo ndabakeza ndabakeza ko imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze mushyize ibiganiro ngiye mbona ibiganiro by'abagiye byiyongera icyo ni ikintu cyagiye gituma ijwi ry'amerika tubyumva kurushaho abo ni bamwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika guverinoma afurika y'epfo iratangaza ko yatangiye kohereza abasirikare ibihumbi makumyabiri na bitanu kugarura ituza n'umutekano mu bice bimaze iminsi biyogozwa n'imvururu muri leta zunze ubumwe za amerika sena yemeje umushinga w'itegeko rikumira ibicuruzwa byose bikomoka mu ntara ya xinjiang yo mu bushinwa naho muri afuganisitani umugororwa umwe yishwe abandi icumi barakomereka mu mirwano yabaye hagati y'abagororwa n'abapolisi muri gereza nkuru iri muri porovensi ya kandahar mu majyepfo y'igihugu aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure muri afurika y'epfo guverinoma iratangaza ko yatangiye kohereza abasirikare ibihumbi makumyabiri na bitanu kugarura ituze n'umutekano mu bice bimaze iminsi biyogozwa n'imvururu thomas kamirindi afitiye iyi nkuru nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibitangaza amakamyo ibimodoka binini cyane bitamenwa n'amasasu bitwara abantu na za kajugujugu byinshi byinshi birimo birageza abasirikari mu mijyi imaze icyumweru mu bwicanyi gutwika no gusahura mu ntara za gauteng na kwazulu natal bivuga ko byibura abasirikari ibihumbi bitanu bamaze gufata neza ibirindiro rugikubita leta yari yabanje kohereza abasirikari ibihumbi bibiri na magana atanu mu mihanda gutera inkunga polisi byari bimaze kurenga minisitiri w'ingabo umutegarugori nosiviwe mapisa ngakula yatangaje ko abasirikare bose hamwe bagomba gutabara ari ibihumbi makumyabiri na bitanu igisirikare cyabwiye kandi n'inkeragutabara zacyo zose ibihumbi cumi na bibiri gutangira kwitegura ni ubwa mbere guverinoma ya afurika y'epfo ikoresheje abasirikare benshi cyane gutya imbere mu gihugu nyuma y'ingoma ya apartheid n'abazungu yahirimye mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane izi mvururu zimaze guhitana abantu mirongo irindwi na babiri nibo bazwi kugeza ubu naho abandi igihumbi na magana atatu na mirongo itanu batawe muri yombi
muri afuganisitani umugororwa umwe yishwe abandi icumi bakomerekera mu mirwano yabaye hagati y'abagororwa n'abapolisi muri gereza nkuru iri muri porovensi ya kandahari iherereye mu majyepfo y'igihugu timu ishimwe arakomeza iyi nkuru uko gukozanyaho kw'abagororwa n'abapolisi byabaye mu ijoro ryakeye igihe polisi yageragezaga kwimurira bamwe mu bagororwa bari muri gereza ya kandahari babajyana mu ya kaburu umurwa mukuru wa afuganisitani amakuru yizewe yageze ku kinyamakuru cya pajiwoke gikorera muri afuganisitani ni uko abagororwa batashakaga kwimurwa ngo bajyanwe mu yindi gereza amakuru akomeza avuga ko polisi yagezeho ikarasa mu gihe yarwanaga n'abagororwa iyi gereza iri kandahar iri hafi y'agace ka saripoza gaherutse kugabwaho igitero cy'abatalibani bageragezaga kwinjira muri uwo mujyi kubera iyo mpamvu umutekano warakajijwe cyane ku magereza mu gihe hari ibihuha by'uko abatalibani bazatera za gereza kugeza ubu inzego z'umutekano nta kintu zari zatangaza kuri iyi mirwano yabaye ariko hongerewe abasirikare bo kuyirinda mu myaka ishize gereza zatewe inshuro eshatu kandi buri gihe uko zagabwagaho igitero niko abagororwa batorokaga muri leta zunze ubumwe za amerika sena yemeje umushinga w'itegeko rikumira ibicuruzwa byose bikomoka mu ntara ya xinjiang yo mu bushinwa inkuru mugezwaho na thomas kamirindi uyu mushinga w'itegeko wemejwe n'amajwi y'abasenateri bose nta n'umwe uvuyemo ugomba kunyura mu itora mu mutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko congress mbere y'uko ugera ku meza y'umukuru w'igihugu joe biden kugira ngo awushyireho umukono bityo itegeko ritangire gukurikizwa rizaba ribuza ibicuruzwa byose birimo cyane cyane imyambaro ipamba n'amatomati leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko bikomoka ku kazi k'uburetwa muri shinjiyanga amerika yemeza ko guverinoma y'ubushinwa ikora jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ku baturage baba uwigur bo mu idini ry'abayisilamu biganje muri shinjiyang mu majyaruguru y'ubushinwa birimo gufunga amamiliyoni muri bo mu bigo by'imirimo y'uburetwa iyicarubozo gufata abagore ku ngufu no kubafunga imbyaro ku ngufu nk'uko nyine amerika ibyemeza leta y'ubushinwa yo ihora ibihakana ikavuga ko muri ibyo bigo ahubwo ibigisha imyuga yateye utwatsi ibyemezo bya leta zunze ubumwe za amerika itangaza ko bibangamiye cyane bikomeye umutekano w'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku isi yose
barakoze bagenzi bacu thomas kamirindi na timu ishimwe batugejejeho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ni kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ibiganiro byacu birakomeje tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri teritwari ya uvira na fizi barashima uburyo radiyo ijwi rya amerika yababaye hafi mu kubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye muri iyi myaka makumyabiri n'itanu ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ry'ijwi rya amerika rimaze ritangiye kumvikana ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo uri uvira ugeze mu biturage byinshi byo mu misozi miremire yo muri teritwari ya fizi na uvira ndetse n'itombwe usanga bamwe mu baturage batunze amaradiyo ariho anteni ndende abandi nabo usanga bahambiriye ku maradiyo yabo utwuma tureture tw'umutaka kugira ngo biborohere gufata neza amakuru n'ibiganiro by'ijwi rya amerika ni mu gihe abadatunze amaradiyo bo usanga babaza abazitunze amakuru bumvise ku ijwi rya amerika mu rukerera mitabo ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu y'amavuko atuye mu mwana w'irundo muri segiteri y'itombwe teritwari ya mwenga amaze igihe kirekire yumva ibiganiro n'amakuru y'ijwi rya amerika aragaruka ku byamushimishije cyane muri iyi myaka mirongo ibiri n'itanu natangiye kumva ijwi rya amerika nkiri umusore cyane cyane nari ncubaka nari ngifite umudamu n'abana babiri none ubu ndashaje mfite imyaka mirongo itandatu n'itatu ubu nyine narategeraga kumva nari nkiri umuturage usanzwe ubu ndi umuyobozi ubarambaza ibibazo naje nkayerekana akarengane k'abaturage nshimira ijwi amerika ko basigaye baduheza ijambo natwe tukavuga akarengane k'abaturage tukabakorera ubuvugizi nosabisha kuko bagerageza kugerageza ngo mu turere twose habe ijwi rya amerika kugira ngo abantu bose bazavuga akarengane kabo kuko abaturage bose bararengana ariko abayobozi batanabizi gumbuguza mu kwega fredi we yatangiye kumva ijwi rya amerika muri mirongo urwenda n'umunani ari umusirikare mu mashamba ya kongo akorera ahitwa nyabibwe ho muri teritwari ya kare ahamya yuko kugeza uyu munsi nta biganiro by'ijwi rya amerika bijya bimucika ntegera ijwi rya amerika cyane nkunda ibiganiro byayo yuko ibyo batugezaho ni byinshi cyane ijambo rya mbere nkunda amakuru yayo bavuga amakuru cyane cyane y'akarere rusange nkabyishimira cyane kugeza muri ino myaka muri demiri diseti mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi batangiye kuvuga amakuru y'ini iwacu naho ndushaho ndushaho kuyikunda cyane cyane kunda ikiganiro ngo dusangira ijambo ndagikunda cyane kiba ku cyumweru ijwi rya amerika ndarikunda nkunda n'abanyamakuru bayo bose ibiganiro pacifique we yari atuye mu bijumba ahitwa mu kajoka ariko kuri ubu ari mu mujyi wa uvira ashimangira yuko binyuze mu makuru y'ijwi rya amerika umuryango wabo wamenye amakuru y'umukobwa wabo wari washimuswe n'abamayimayi na redi tabara ku muramza batera hishwe umukwe wacu yicwa na ba mayi bari batewe uwo muhana batwitse umuhana bica n'abandi benshi ndetse hanyagwa hatekwa n'abantu muri abo batetswe hari harimo umukobwa wacu witwa nyandamira n'abana biwe bane ndetse n'abandi bajanye tumaze kwiheba tuvuze kuko nabo babishe nk'uko bishe umugabo wiwe mu gitondo mu rukerera nibwo nategereye ijwi rya amerika ntegereye numva mu ijwi ry'umukobwa wacu nibwira ko byenda ari amamontaje ariko mbikurikiye neza tuza gusanga hari rero turashimira ijwi rya amerika kuri icyo kintu ryadufashije twari tumaze kwiheba muri utu turere twibasiwe n'ibibazo bitandukanye birimo intambara kutagira amabarabara ndetse no kudakemurirwa ibibazo na leta abatuye mu misozi miremire ya fizi na uvira n'itonge barashima uburyo ijwi rya amerika ryababaye hafi muri iyi myaka odette ntambegwa avuka mu misozi miremire y'abiyogobogo ariko kuri ubu atuye mu mujyi wa uvira yumva ibiganiro by'ijwi rya amerika binyuze kuri interineti ijwi rya amerika ndashobora kuvuga ko hari icyo narivuga nko mu myaka itatu tugize turi mu bihe by'intambara nta yindi radiyo ivuga isosiyete sivire itavuga amatorero cyangwa abantu twari twitezemo ko hari icyo bogira icyo bavuga ntibakivuga ariko ijwi rya amerika ryarahatubereye riratuvugira ritugereza ijwi aho tutogera ritugereza ijwi kuri benshi mu buryo bworoheje icyo ndakishimira kandi ni nacyo numva ko ijwi rya amerika ryoba ryaradukoreye muri iki gihe icyo nifuza muri iyi myaka iri imbere ni uko bongera uburyo bw'imikorere mu by'ukuri bakoze ahantu henshi abandi batabasha kugera n'ubundi bazakomeze bagere no kure y'aho bageze ubu aba bakunzi b'ijwi rya amerika batuye muri aka karere ka teritwari ya fizi na uvira barifuza yuko iyi radiyo yaganira na leta y'u Burundi ibiganiro byayo bikagaruka ku mirongo ya fm mwizi matiyasi amaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri yumva ijwi rya amerika abantu bose tukabona amamega ku ma interinete abantu bose ntibagitunze amaradiyo kuko amaradiyo menshi ari mu matelefone aba n'amaradiyo afite amashoti wivu ntayo akihaba turifuza yuko bavugana na leta y'u Burundi bakayisubiza kuri fm mwumenya yuko mu rwego rwo gufasha abatuye aka karere k'uburasirazuba bwa kongo bumva ibiganiro by'ijwi rya amerika hari amaradiyo agera kuri atandatu ijwi rya amerika rinyuzaho ibiganiro byayo ayo maradiyo ni radiyo ngoma ya mani baraka fm na radiyo tere rukura fm na radiyo communautaire la verite na radiyo communautaire la voix de mikeno ni amaradiyo akorera mu ntara za kivu y'epfo na kivu ya ruguru veda singabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo mu gukomeza ibiganiro byacu reka mu izina ryanjye n'irya bagenzi banjye mbashimire mwese kuba mwaratubaye hafi muri iyi myaka makumyabiri n'itanu ishize nk'uko nari mbivuze uyu munsi tariki cumi n'eshanu ukwezi kwa karindwi radiyo ijwi rya amerika yizihije yubire y'imyaka makumyabiri n'itanu itangiye ibiganiro tubibutse ko radiyo yanyu yatangiye mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu igerageza guhuza imiryango yari yaratatanye kubera intambara n'amakimbirane mu rwanda no mu burundi ahanini porogaramu yibandaga ku bibazo by'impunzi z'abarundi n'abanyarwanda izo mpunzi twatabarizaga ubu inyinshi muri zo zaratahutse abenshi muri abo bagiye badushimira ko twabahuje n'ababo ariko hari n'abatarahura n'ababo mu kiganiro cyo ku cyumweru agasaro kaburaga mwumva ko hari ababyeyi bagishakisha abana babo ndetse n'abana bagishakisha ababyeyi nubwo rero hashize iyo myaka makumyabiri n'itanu ibibazo by'impunzi ntibyahagaze ishami rya onu ryita ku mpunzi hsr ritangaza ko impunzi z'abarundi ubu zibarirwa mu bihumbi birenga magana atatu bamwe muri izo mpunzi baba mu nkambi zitandukanye muri tanzania kongo uganda n'u rwanda abenshi bari mu rwanda bacumbitse mu nkambi ya mahama mu burasirazuba bw'igihugu baganiriye n'umwe mu banyamakuru b'ijwi rya amerika b'abarundi bakorera mu rwanda pierre claver niyo nkuru
radiyo ijwi ry'amerika imaze imyaka mirongo ibiri
ubu ni umwe mu barundi bahungiriye mu ikambi ya mahama mu rwanda bucumire w'isi arashimira ijwi rya amerika ryamuhaye akaryo ko kuhacisha impano yiwe yo kuririmba
turakunda ijwi ry'amerika kuko rishikana kure ibibazo n'ibyiyumviro bagenzi be babana mu ikambi barashimira nabo ijwi rya amerika ko ribaha akaryo ko kuramutsa abavukanyi babo basigaye mu burundi yaduhaye n'akaryo ko gutarasha abacu twasize i burundi ku noheli na pasika n'abonane batubaye hafi viyowe turayizi ngaha mu nkambi ya mahama bamaze kudukorera ibintu byinshi byinshi cyane hariho amafasafasa ahora aba eh, bagahuza ba hano n'abasigaye mu gihugu burya iyo twe turi nka mu nkambi mu masaha y'umugoroba twumviriza ijwi rya amerika kuko amakuru tuba tuyizeye nta bintu byo kunyegeza biba birimwo sico kimwe n'ibindi binyamakuru byo mu by'amareta biba bifite ibintu binyegeza bivugira ayo makuru ku gitsura ariko mwebwe iyo iyo ntambwe mumaze kuyirenga mugeze kure abamaze guhunguka nka emmanuel hari urugamba rudasanzwe bibuka bafadikanije n'ijwi rya amerika ni na jewe novuga ko nari nkuriye umugwi wanditse iryo kete ryandikira eh, umukuru w'igihugu cy'u Burundi tukirishyira ahabona ikete eh, umunyamakuru wa mbere yampamagaye ni umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Caravere eh, babaye umuhuza w'impande novuga ko ari zine twebwe impunzi leta y'u Burundi leta y'u Rwanda ndetse na HCR eh, icyo noshima cyane nuko impande zose ijwi rya amerika zarazivugishije yaba impande z'abifuza gutaha ndetse n'ababona ko hataragera ko bataha rero uno munsi ikintu dushima kandi dushimira ijwi ry'abantu bato bato jewe niko ndaryita ni uko uno munsi twageze mu gihugu uyu aribuka n'iyi radiyo muri ko murumviriza mu bihe vya mbere igitangura gusamirana mu karere k'ibiyaga binini mu myaka y'igumikime amajana icenda na mirongo icenda iyi radiyo yacu ndayita ijwi ry'abantu bato bato sauti ya wanyonge voix des inauti voice of enable person ibyo ndabivuga kubera yuko jewe ijwi rya amerika ndarizi cane guhera muri za mirongo icenda n'umunani gutyo nari umwana ariko nari mu buhungiro muri tanzania ndi kumwe n'ababyeyi n'abo tuvukana yarafashije abantu benshi icyo gihe ndabyibuka imiryango yaburanye n'abarundi bahungutse bavuye na kivare mu buganda ijwi rya amerika hari ico bayibukira ko muri iki gihe iyi radiyo ihimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze itanguye kumvikana mu karere k'ibiyaga binini mu kirundi n'ikinyarwanda yatuvugiye turi mu nkambi ya nakibare ariyo yo mu buganda kugira ngo tugire iki tugi- dutahe mu gihugu cy'amavukiro radiyo ijwi rya amerika niyo radiyo yonyene yadufashije ko ijwi ryacu rigera kure kandi byarakunze aha ndavuga kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kugira dutahukanwe mu ntara za kirundo ngozi muyinga amakamba na cibitoke bashikiyemwo barafise ico batumye iradiyo ijwi ryabo rigashika kure bakifuza ko n'ubu akamo kabo twokababwirira abategetsi yarashoboye nawe kutuvugira tumaze gushika mu burundi ku byerekeranye n'uko dufungurwa twari dufise twaduheranye na cane cane ko twari dufi twasitse mu bihe bibi usanga irima ryara- ryaraheze na cane cane ko turi mu leta mvyeyi leta nkozi yuko bashobora kuturosa ibisakazo tukubaka kuko twasanze amazu yacu yarabomaguritse yuko yosubiza mu buzi ababuhorana imbere yuko tuva mu gihugu cacu kugira nabo nyene canke twese nyene twiyumve yuko turi abarundi abaharaniye agateka k'impunzi bafata ijwi rya amerika nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye leopold sharangabo ni cegera c'utwara ishirahamwe cbdh vicar rihanira agateka k'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu birenga bitanu harimo u rwanda tanzania ubuganda zambia na kenya ryagirira riratanga ibiganiro haba ku mashyirahamwe ahanini agateka k'impunzi bagashyira ahabona eh, ahanini ibijyanye n'u- n'ubwicanyi inyuruzwa eh, cane cane byagiye barashyikira impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya tanzania eh, canke muri congo eka n'ahandi bi- ijwi rya amerika ryaragerageje ryarafashije ku by'ukuri ibijyanye na- no guhanira agateka k'impunzi uko tw- igihe cyose twatabaza eh, ijwi rya amerika ryagerageza kutwumva eh, mu gihe hari amaradiyo mpuzamakungu amwe amwe twatabaza ariko eh, ntatwumve akandi karorero k'agateka k'impunzi kagarukiwe kubera ijwi rya amerika ni ak'abana mirongo itanu ubu basubiye ku ishure mu ntara y'amajepfo y'u rwanda abagira neza bumvise akamo k'abavyeyi b'abo bana biciye mu makuru y'iyi radiyo maze bahitamwo gucisha uburyo mu ishirahamwe fmv ferdinand ayiragije niwe ariserukira umwe muri bo aranshikira arambarira ati ibyo bintu oh, bi- twumvise mu iradiyo n'ibiki n'ibijya nyine baregeranya uburyo eh, baraturungikira urumva rero uwo mwaka turarangiye twigishije turihiye amashure ibikoresho dufashije abana bashika mirongo itanu ivyo vyose ndabikesha iyo radiyo ijwi rya amerika voice of america abantu bopfuma barara ubusa ariko tukigisha abana bacu kuko niryo tunga rikomeye impunzi muri rusange bafata ijwi rya amerika nk'umuvugizi wabo mu mahanga itugera ikaduha ijambo aho turi waba ufite ibibazo bitandukanye impunzi ibe- ituri hafi buri mwanya uko bukeye n'uko bwije Pierre Claver ni nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika reka duserebure duserebure twese tuvuga ati yubire nziza Ijwi ry'Amerika ryemwe, rirabikwiye mwese. Yubire nziza, uze. Yubire nziza,
tukivuga ku isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu ya radiyo ijwi rya amerika ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin aratubwira ko abarundi bari mu nkambi z'impunzi nduta nyarugusu na mutenderi mirongo irindwi ku ijana bayikurikira buri munsi yaganiriye nabo icya mbere na mbere harakoretse ikibazo kijyaniranye n'umutekano ku ruhande rw'impunzi aho ndavuga ubusuma bwaragabanutse ku rugero runini cyane hamwe n'inyuruzwa ry'abantu ryari ryabaye indengakamere ibyo byaragabanijwe ku rugero runini cyane rwose hamwe n'ihungurwa novuga ryo ku ngufu ryari ryateguwe aho twari twahawe itariki imwe y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ko ku kundu hazo harahungurwa ibihumbi bibiri by'abantu ibyo byari ihungurwa ryo ku nguvu ibyo byose ni ibikorwa byakemutse dushima Ah, muri ivyo kabisa turabishima cyane kuko ah, aho bari batweje twebwa impunzi tuba ngaha mu nkambi ya nyarugusu mu by'ukuri twari tugeze habi rwose cyane kuko navuga ko iyo hadaseruka iryo jwi rya amerika ndibaza yuko ubu tuba tugereye habi rwose cyane ko eh, mu minsi iheze higeze kuba haboneka ko ah, mu ndwi boshobora kuza batwara abantu ibihumbi bibiri ba- bahunguka mugabo ka- kandi bikaboneka ko togenda mu mu butungane kuko twogenda ah, tu- ku nguvu cyane mugabo kuva aho ijwi rya amerika rimaze kubigara bimaze- bamaze gutuma bamaze gu- gu- gushira ahabona ama- amakuru menshi menshi yerekanye ibyerekeye ibyo nyine by'impunzi tubaye ngaha mu nkambi niko kuko nyine ijwi rya amerika ryarahise ribishyira ku mugaragaro bihu- bituma ko iyo ntumbero bari ba- bari badufitiye aba abo twasabye indaro muri iki gihugu bituma bapunguza kuko ubu navuga ko byose tubishimira ijwi rya amerika kuko niryo ryabidisizemo n'uruhara cyane Ah, mu by'ukuri ah, navuga yuko ryarahinduye ibintu byinshi rwose cyane kuko ah, tugerageje kureba n'umutekano twari dufite ngaha mu nkambi hari abantu benshi bagiye baranyuruzwa nyu- ba- banyuruzwa bagenda mu bu- mu bu- buryo tudashobora gutahura nanone musa tudashobora kuba tumenya irengero ryabo kandi ah, turashima n'ibijyanye n'uku- n'uko kuntu bashaka kutwirukana ku nguvu ah, uko ungena abantu bu- buri muntu agenda ku bushake agombye agenda ayandi mu bisanzwe ahunguka abisha- abishimye abakenyezi tugiye kwibaruka barafatwa nabi tukababara ariko ijwi rya amerika ritangure kuza ratugendera tukavuga ibibazo bi- bi- du- bi- duhura nabyo ibyerekeye iby'ubuvuzi ikibazo cya baragikemuye ubu ni sawa twakirwa neza nta ngorane mu mashure bagiye ku ishuri abanyeshure bacu baragira ibibazo bagahura na changamoto mu bintu by'ibyigwa ugasanga ntibariko bariga neza ariko ijwi rya amerika ri- rimaze kuza bakaza baratura ibibazo vyabo bigaca bishika kure ikibazo cyabo kica kitorerwa inyishu turashimira amaradiyo y'ijwi rya amerika cyane cyane kuko impamvu tuvuga twaba dushima ni uko kenshi na kenshi iyo habaye ibibazo ngaha mu nkambi y'induta tubivuze nko ku iradiyo baradufasha byinshi cyane nko ku bibazo tuba twahuye nabyo nk'ubu iyo habaye ikibazo cyimiriza guhunguka ku ngufu barashobora ku- kubivuga ku maradiyo bigafunguka n'iyo bagiye gusenya abantu inyuma y'inkambi bakabafata bamwe bakabica abandi bakabononera ubuzima umva ibyo byose tubivuze tu- ku maradiyo birapunguka ubwiza bwa nabi bugapunguka n'ubwicanyi bukamera nk'ubuhagarara buke buke reka noneho muri uyu mwanya tubagezeho n'ibyo bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika bakomeje kuvuga kuri iyi yubire y'imyaka makumyabiri n'itanu ishize radiyo yanyu ijwi rya amerika ibagezaho amakuru n'ibiganiro ndashimishwa n'ibiganiro mudushyikiriza Eh, nibuka kuva intambara itanguye mu gihugu mwarabaye hafi abanyagihugu ndetse mwanatanga n'ijambo imigwi yagwana arafasha rero abanyagihugu kumenya yuko biraba hama ikindi kintu nshima mwakoze ni uko mwashoboye gutanga ijambo haba kuri leta y'u Burundi kuri eh, n'iyi migwi yariko iragwana muri bijya bihe rero eh, nabifashe nk'uko umenga narabaye abahuza kuko eh, ubu n'uriya yaronse hashikirwa ivyumviro bigatuma uwamenya ati u- unyashaka iki ujya n'abashaka iriya bityo rero byarafashije cyane kugira ngo amahoro mu burundi aboneke ibyo turabashimira cyane kandi uko mwamye n'ubu mubandanye mushira imbere umutima wo guhuza abatumvikana hanyuma hari n'ibindi biganiro mushikiriza ibijyanye n'iterambere iby'ubuzima bw'abanyagihugu nabyo biradushimisha ni ukuri eh, njye ndabakeza ndabakeza kuri imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze mushikiriza ibiganiro n'ubundi imana ibandanye bazigama ibandanye baza imbere kugira ngo ibikorwa mwatanguye mu bisozere neza ndagushimiye cyane rwose icyo wumva wifuza noneho aho wumva twashyira ingufu icyo wumva gishobora kuzagufasha kurushaho mu yindi myaka niyo yaba makumyabiri n'itanu iri imbere eh, tuzagenda tubigeraho buhoro buhoro
murakoze cyane kuba icyo kibazo Eh, ndiko ndaraba muri kino gihe twumva neza eh, radiyo ijwi rya amerika eh, muri kano mm, karere ndetse ntibaze ko riri mu gihugu cyose Eh, nakwifuza rero ko eh, mugerageza uburyo bwose bushoboka eh, nimba byokunda musubire mu famizi yanyu samiyane ku butaka bw'u Burundi tutunezera kuko ibiganiro mwatanga biradushimisha cyane kandi biradushimisha n'aho badushikira nk'uko tubyifuza rero eh, mugerageza eh, mukambashamo inguvu Eh, ndazi ko leta y'u Burundi nawe ni umubyeyi eh, ni leta mvyeyi eh, ni leta nkozi Eh, mu- muraba ukuntu muja hamwe kugira ngo eh, ibiganiro mushikiriza dushikire eh, dushikire byoroshe kuko turabikunda kandi turanabakunda ikiganiro cy'ubuzima nk'uko ubivuze ni ikiganiro cyagiye gitwubaka cyane cyane cyane ko mwagiye mugenda mudutumirira abantu bamenyereye ubuzima bakagira bimwe na bimwe badusobanurira ariko nko mu myaka makumyabiri n'itanu ishize nk'uko nk'uko ijwi rya amerika mu kirimi no mu kinyarwanda imyaka makumyabiri n'itanu ishize rero n'ababashimiye cyane yaba uretse no kuba ikiganiro cy'ubuzima mwagiye mugitegurana ubuhanga bu- bwo mu rwego rwo hejuru ariko noneho ndasaba ko nibura ikintu cyaziyongeraho ni- ni- ni ukuduhamagarira ba baganga kuko b'indobanure b'intorano barusheho kurusha iyo n'abatumiwe mwagiye mugitumira nabo ntabwo navuga ko batari bashoboye ariko noneho n'abandi baba bitumbuyeho kuri bariya nibo bazajya babonekamo kiriya kiganiro cy'ubuzima hanyuma noneho byanashoboka tukababaza ibibazo cyane cyane ko tuba dufite na- n'ibibazo bimwe na bimwe ku buzima tuba dukeneye kugenda tubabaza hanyuma tugasobanukirwa nk'urugero nk'ubu ngubu nk'ubu mugezemo gutya nk'ibindi bya amerika dore ko mwe mugera kure nk'aho tuba tudashoboye kuba twagera twebwe ariko tukaba twashobora nibura nk'ubu mugatumira wenda nka sobe nsanzimana n'urugero hanyuma noneho tukaba twamubaza n'ibibazo urabona nk'uko nk'ubu kovidi igiye imeze nabi tukaba twamubaza ese bihagaze gute ubundi byifashe gute ubwo tuzi ko nko mu rwanda dufite indobanure iyo zo kuba twa- n'aba- n'abaganga bacu bashaka twakora ubushakashatsi tukaba twabona n'imiti yacu tutiriwe du- dutegereza iyo mu mahanga mbese ni aho ngaho naganisha inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndashimira cyane mwe mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro amajwi yashyizwe hamwe na fatuma karara arimasi ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose twongere kandi tuti yubire nziza kuri mwese banywanye inshuti z'ijwi rya amerika n'abakozi bayo